Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo siinii jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee waltii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقيفة توتا تلفزيون نور هدادا حيم ربي كنياتين بإذنه تبارك وتعالى ومني وكرمه كما سقنتا كنيا سقنتا رقيتشا سناتي في أدتشا تدبرة قافتا وانجو قافتان رقيتشا سنادا مكان كي آتو قاعدة مجئ yeroo xiqqoo keessatti bultii ijaarrachuun barbaadaa jedhe zamana dhiyoo keessatti waan jedhu duuba gaafataa kana rakkoo isaa sirritti dhageeffadha sirritti intala intala itti bultii ijaarratuudhaaf deemu tana hedduu faarse hedduu faarse waan jedhe intalli haala bareedaa qabdi diin bareedaa qabdi intalli warra ufiitiifillee ni ajajamti haalaa fi amala qabdi diinii isii qabdi diin jabeeyfatti warra ufiitiifillee ajajamti jedhe maalumatu duuba intala akkanaa eega argatan rakkina namatti ta'a gurra banaa dhageeffadhatu namni haadha abbaa ajajame jaarsaafillee ajajame gurratti si calawu haadha abbaa mataa itti dhaabde funyaan isii ilaalteen fuudhin funyaan akka aliifitti dhaabbatuu laalte. Mormi haga gaalaa dheeratuu ilaalte hin fuudhin. Mudhiin mudhii soonsaa fakkaatu ilaalte hin fuudhin. Waan jedhu duuba rakkinni isiin qabdu fuulli isii hin midhaagu hin bareedu. Warri hiyyalleen hin bareeddu jedhanii irraa na dhoorganii je. Ajab! Anallee lubbuu tiyya keessa wamatu jira je bikka sanitti. Ee bikka gartee bareedina dhabuudhaa sanitti wama qirna jea je. Wama keessa deddeema jechuudha. hadiisa ummata keenyaa keessatti waan jedhan hadiisa oromoo dubbii ummata keenyaa jechuu kiyya namni intala namaa mukarraa hiike ta'uufii mukatti hidhee jedhan akkana jechuun maal jechuudha intala bareedduu hin ta'ii yoo fuute intalan bareenne ta akka ufii yoo deeyse ilmoo teetan bareenne san eenyutu sirraa fuudha farda heddutu irraan tarkaanfata ija heddutu bira dabra lafatti haftuudha taati turtuu taati. wajji yaaddoyta wajji hiraarta wajji boocha yoo manaan gabbaati jetta eenyuma narraa qeebala jettee hiraartaa jechuu isaaniiti garuu waan jennuun akka xabi'aa namatti akka yaada namatti ni fakkaata garuu wal amru biyadillaah wal amru biyadillaahi yuqallibuhuu kayfa shaa murtiin harka rabbii jirti murtiin khalqii isa murtiin aalamaa harka rabbii jirti akka fedhe garagalcha وقال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها وهو يعلم مستقرها ومستودعها رب كان سبحانه وتعالى أكنجا واني لفر ديمت تكس تربي الرا قودا كمن هنجرت جه تربي الرا قودا كمن هنجرت جه dhageeffadhu haga feete yoo bareedde qooda ofii biran dabartu haga feete yoo fokkatte qooda ofii numan dhabne ويعلم مستقرها ومستودعها رب بكيسير رقاتي تيس لبوني بيك إن الرانفتو قد كم كيس جرتي أيس جرتي بك نمني تملتو مو بك نمني تلوكتو بك كم جرتي ربيني بيك قد إسيرا osoo boolla wakkaallee keessa illee jiraatte achumatti fidaa fi qooda isii dura sanitti amanuun barbaachisa. ayata rabbiitirraa mallattoo rabbiitirraa hedduudha agarre nama tokkotu intala laamshoo fuudhe ta ol kaatee isaanaa dhiquuf hin dandeenye gurbaan bareedaan dardarri ajaa'ibaa kun maalirratti aboo ganaa galee saanaa dhiqaa jee maalii warrin dhiquu jennaan bar jaartiin tiyya laamshoodhaa jee arge anis argaa jetiyyaati dubbiin tun ammoo dhageettii gurra kiyyaate sarraa dhaga'e warra isaatiillee arge. akkuma inni jedhu laamsho duuba maa fuute waan akkasii jennaani waan akkasii maa fuute jedhaniini jennaan waan jedhe yoo rabbummaan kiyya sababuma saniin rahmatanaa godhe je'eetiin fuudhe jedhe haaliqa ergemee laalime gurbaa bareedaa dardara intala laamshotti erge saanaa dhiqee nyaachisa allahu akbar dalagaa rabbi mee laalaa tafunyaan akka aliifitti dhaabbatu qooda guddaan har'a qabdi jettee hin iraarin siifillee rabbooma kaa'e qaba qooda sii kaa'e hin hanqattu atis isiinis ka rabbiin isii kaa'e bira dabartee bareedina isiitiin ka biroo argachuu hin dandeessu dhiirrilleen akkasuma hin agarree warra dhiiraa ka harka lameen hin qabne ka miila lameen hin qabne ka jaartii fuudhee gammadee jiraatuun agarree isin ebalu jedhee quba isinitti qubatti qabee isin garsiisuun fedhu argaan ni agartan gariin keessan. harka lameen hin qabu miila lameen hin qabu jaartii miila lameen qabduu fi ta harka lameen qabdu fuudhe kofillee bashannanu jira allahu akbar wabilqadari khayrihi wa sharrihi waan jedhamu gad ilaala iimaana keeysatti maaltu lakkaawama wabilqadari khayri wa sharrihi waan rabbiin murtii godhe itti amanu qadaratti amanuu barbaachisa jechu duuba waan jennuun obboleeysa keenya kanaan istikaaraatti salaatee jira je'a ammoo lubbuu tiyya keeysa wamatu jira jedha waan lubbuu isaa keeysa jiru kana intala san fokkina saniif itti seenuun isa jibbisiise moo wanni lubbuu keeysa jiru moo warri dura dhaabbatuu saniif xiqqoo rakkoon lubbuu isatti argamtee san hin beeynu yoo lubbuu isaa keeysatti fokkina intalaatirraa ka xiqqoo qir isa godhu taate istikaaraan isaa tolina isii gama tokkoon agarsiistu malee gara kaaniyyoo irraa dhaabbadhu isa agarsiiste jechuudha egaa qiriin lubbuutti argamte waan feetaa taatu naa taate jedhee lubbuu isaa keessatti qiriyoon argatin gaafsan istikaaraan isaa itti deemiidha gaafsan walumaa galatti waan jennuun eegaa warri kee dide warri kee dinnaan warra keen kallafiin irraa dhaabbadhu jennaan abdullaan bin cumar radiyallahu ta'ala anhu waan jedhe kaanatii تحتي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها جي انت لتكت نجل جرا أبانك ينجب انت لسن طلاق اتنا أججا جي فأمرني بطلاقها هيكت ملين أنجي أيا فأبيت أن نندد فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم دبيسا أمر رسول ربي تيف دبته جي طيب دبيسا عمر رسول ربي تيف دبته جي ilmi kiyya akkanatti na dide intala hiiki je'eeni je'ee rasulatti hime faqaala rasuulullaahi sala allaahu aleyhi wasalam yaa cabdallaahi xalliqihaa rasuli rabbi yaa cabdallaah gadi dhiisi je'een sababa umar gadhiisi je'eef abbaa jaalachiisuun dirqama ta'a hadiisni kun hadiis imaamu abuu daawud odeyse ibnu maajahalleen imaamu tirmizilleen xasani darajaan isaa gaari duuba gartee abbaa rabbi namatti hin kaasin malee si'i intala bareedduu qabu rabbi sitti hin kaasin du'aayif irraa godhi haadhalli akkasuma taatin ijaaratin dhiisi taati ijaarattee si jalaa yoo diigutti lafaa ka'an qaalii jaraa gootee diiguu qabda jechuudha yoo abbaan abbaa tartiiban qabne abbaa farshaanaa ta'e malee ka haraqee dhugee sakkaree hiikis hin jiru abbaa hattuu abbaa hijibaa abbaa kaafira faasiqa yoo ta'e malee abbaa tartiiba qabu. ka xiinxallaa qabu ka diin qabu yoo tahe waa argee waa gimmitee si ajajee dirqama qaalii godhu qabda jechuudha waan san keessatti. طيب kanaafuu wanni sirra jiru waan aayyoo fi aabboon kee jaalatte sanitti deemii siin jenna. Yoo wanni isaan jaalatan tasiin taane taate hoo gaafsanillee shariin itti sin dirqitu. Mirga ajaa'iba beeka kana sii kennite laal. Tasiin taane itti sin dirqitu diduu dandeessa himmaa si toytu. Yoo tasii taatu ta isaaniifillee taatu ta isin lachiifuu taatu rabbiin fide gaafsan seenuu dandeessaa jechuudha. Suni yoo isaan si dura dhaabbatan yoo isaan si dura dhaabbatan tasii taatu taatus firaa dhiista. Yoo isaan si ajajanoo tasiin taanetti gaafsanillee ni didda. Sharatu karaa sii godhe isaanillee itti si dirquun hin qaban akka sharatti tasiin taanetti. Izan ta isin lachiifuu taatu akka dhuftutti obsi jechuu gaafsan. Gaaffii riqicha sunnaa gaaffii lammaffaadha. Waan jiru gaafataan intala takkaan sooshaal miidiyaa irratti wal barree jedha. Fuudha gartee haga ammatti fuune ja'a. Rabbi haa fuusisu jenna. Haga ammatti jechuun kun dubbii jala jira. Haga ammatti hin fuune jechuun yookaan namni tokko sitti dhufee gammaan fuune guusin jedhe turtee jirta fuudharra jechuu isaati. Turuu himatee amma namni kun nutti rabbi isa haadha qabu. Dhugumaan turee turuu himachuun isaani mala. Osoma turiin gartee akka nama turetti uf ilaalee himachuun isaallee ni mala barbaadee jira. Akka hundattuu fedhee jira hawwee jira jechuun agarsiisa rabbi isa haadha qabu jenna. Duuba gartee sooshaal miidiyaa irratti intala takkaa wal jaalannee ja'a. Jaalala sooshaal miidiyaadha. jaalala feekii irra hedduun isaa jaalala feekiiti orijinaalummaan isaanii takkata tokko tokko akka tasaa ka walitti milkaa'u ni jira irra hedduun isaanii ammoo jaalala feekiidhaati jaalala hoofaa jechuudha. Gurbaa tokko ka fagoo jiru kan argin intala takka ta fagoo jirtu kan argin warri kun wal jaalanne jedhee wal ho'isee wal ho'isee hirriba wal dhoorgee halkanii guyyaa wal goggoysee telefoonaan haf wal godhee hujii walitti balleeysee. barumsa walitti balleeyse jaalala wal qabsiisanii jechuudha. Suuqa gurguru gurguru wallaalee waan dhibba gurguran kudhanii gurgure isiinis gartee alwaadaa dalaydu dalaguu wallaalte waan zeeta itti naqan gaasa fa'a itti naqite waan sukkaara itti naqan suuqidda fa'a itti naqite yookaan mushkilaa wal geessanii wal dhamaasanii. Gaafa kaan deemanii deemanii deemanii akka tasaa yoo wal bira dhufe warri kun way way way wanti an dheertuu see haa edaanuu jilbuman na dhiyaatti jedhee booda wayna jechuu isaatu mala yoo kaayisitu way way way ani gurbaan nama dheeraa naf fakkaata edaa jilbuma kiyya biratti dhaabbata yookaanii bareeddina fakkaatte intalli edaa isiin way diddibatte gurbaan bareedaa naf fakkaate edaanuu qeerroo naf fakkaate edaanuu gartee arrii gurraacheysee. hallee ijoollee uffakkeeyse balaa meeqaatam jechuun balaa meeqaatam wal geessan jechuun xabi'aas waliin beekan zaata waliin beekan xabi'a waliin beekan ilma eenyu dhalee waliin beekan jechuun mushkilaa guddaadha duuba haga tokko irraa laallatuun barbaachisaa tattaaffii irraa godhuun duuba waan laallatuun barbaachisuu fuutii sooshaal miidiyaadhaa fuutii. ee jiruun qilleensarraan ijaaramtuun jiruu itti yaaduun barbaachisu. Uummanni keenya waan jedhu uummanni Oromoodha. Surree yookaan kofoon fiigaadhaa hidhatan fiideetuma namarraa buutii ja'an abbaanuu fiigaa hidhatee mire. Isiinis inni nu ruuccaadhaan na hidhate akka waan jettuu ta'anis ruuccamaan fiigee dafee irraa bu'a jetteetti magaalaa keessatti qullaa namticha dhaabdee qaanfachiisti jechuudha. Fiigdee namarraa buutii. ol qabachuuyyuu osoo inni hin dhaqqabin jechuu bar osoo inni harkaan akkanatti ol harkifachuu hin dhaqqabin shalaw huunnoo miila bira jirti jechuudha qaanyii moon akkasii jiruun jarjarsuudhaan ijaaran takkanumatti suuraa gartee wallaalanii fagoomarraa gartee karala gartee wallaallee namu walii gagammadee ijaaru gubbumarratti gubbuma kanarratti diigamti jechuudha kanaafuu reedduu. ni agartan gartee waldii garraa gaafii waldii garraa deemuu isaa man qabu waan dura aadaa keenya keessa hin jirre waldiigaa ooluun kun jechuun sababni isaa manni tokko yoo dafee lafa dhawe bubbeen xiqqoon takka lafaan dhooyte namni akkanatti hirkatee lafa dhawe nama jala horimmaan tokko akkana tuqee lafa dhawe hidda isaatu gadi hin jabeeffamin jechuudha jiruun ammaa jiruun jaarsaa jaartiidha wanni akkanatti lafa dhawaa ooltuuf jalqaba hiddi isii gadi hin jabeeffamne jechuudha. Kanaaf bika kanas eeggadhaa jenna. Waan jedhu duuba gaafataan keenya kun sooshaal miidiyaa irratti ol baranne baay'ilama olii seenne baay'ilama naa seeni naan jette si malee hin fuudhu. Baay'ilama olii seenan jechuun si malee hin fuudhu nama malee hin fuudhini tabiroo natti fidini anuma fuudhi jechuudha. Anuma fuudhi malee tabiroo akka hin fuune hadiisisifatte jechuudha. Eega kana adii. jalaa garagale inni kanuma laallate isimatuun ta'inii fi jalaa garagale beek isimatuun ta'inii fi jalaa garagale aadii tokko miti aboo aadii dhibba takkaa waa taatu je'essi laga jabeeysa waan jaalate yoo taate jaalalumatu keessatti laamshawee ofirraa aadii san diigutti seenee jechuun namni kun duuba ee dubbiin anaaf ati dalayne tuni ta'aadii wal naqachuudhaa hin taane anaadii tee diigee jeen jee. maaltu narra jira macaasiyaaniin qabaa waan adiisan diigeef ja'a rabbiin keenya subhaanahu watacaalaa waan jedhu inna lacahada kaana mas'uulaa ahadiin gaafatamaadha jee ahadiin ni gaafatama namni ahadii hogguu godhe ahadii rabbii ahadii diige kanamaa diige ka rabbii diige awfu bilcuquude guutaa ahadowwan baylama seentan guutaa waadaa namaa seentan guutaa jee rabbiin gartee waadaa kana guutuudhatti ilma namaa ajajaa jechuun duba waadaa guutuun dirqama. waan jenna nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam almuslimuuna calaa shuruuxihim muslimtoonni sharxoowwan isaanii irratti tahoodha sirratti hin fuudhu jechuudhaan intala yoo fuudhe irratti fuudhuun qabu irratti fuudhuun qabu sharxii isii bikkaan ga'uufii qaba inna haqqa shuruuxii أن يوفى به ما استحللتم به الفروج نبي كان عليه الصلاة والسلام الرجال هكا وان سبب إسات إسن إسيسا حلال قدتن جي قام إسي كسالاك حلال قدتن wanni ati sharxii gootee sababa saniin isii itti fuudhuu dandeesse sun wanni sun guutamuu qaba irra guddaa sharxiidhaati je sharxiin sun sirrattiin fuudhu jechuudhaan eega hamilee itti horee ka fuudhu taate irra fuudhuun qabu عمر وانجل مقاطع الحقوق وقال عمر رضي الله تعالى عنه مقاطع الحقوق عند الشروط حقولين مرمتي لفكايمتي كنمو قبدو بك شرطي تتو قبدي كنمو قب شرط سنجج فإذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها فلها شرطها يوغرتي شرطي رتي قوتي سير رتي بلفتن رتي هنفودين سنهير ما جتيني هيجئن سير سنقوت في قبها طيب فإن صبر به وثبت عليه فهي زوجته يو إردت أبسي رقئ جارت مساجد أمتي لا لمت وإن أبى وأراد الزواج فلا الخيار يو إنني فود أجل إلا فاكي دبي سنديقي اسم فلنو قبل إن شاءت بقيت وإلا فوسخ نكاحها منه عملا بشرط يو قرتي إني كفود تات شرطي سنفال ليس اسم فلنو قبل يو فيته وجتيسي يوم فدين نكين إسيه كمي ديمتي جتشو طيب كل شرط ليس في كتاب فهو باطل ليس في كتاب الله فهو باطل شرط كتاب ربي خيستهن جر باطلا دارا جتشودان حديثني تبتي كان ولدرني دابت مهن دابت هذا حق لها إذا طلبته كوني هكا يسيت يو برباد فلها ذلك حين سنسيتا وهو مخير إني في الأجيفة ما إن شاء قبل وإن شاء ترك يوفرني كيبال شرطي سيوفرني دده طيب يوفرني كيبال يوفرني دده كل شرط ليس في كتاب فهو باطل يو إسين حرام إسا دليسي سرت شرطي قدت سن باطلة فرشو دقي شرطي سنين نفوتا يو جتين سني باطلة وان حرامي توكو هل الفرد يو جتين طيب وما سلا مباح وأو واجبا تين inni gaalammeeffatuun isarratti waajibaa miti waan waajiban ta'in tokko waan dirqama hin ta'in waan san dhiisi sunnaa jechuu dhiisi gaafas sitti heerumaa yoo jette yoo sanirra sharxii seeneef sharxii san guutuu danda'a. Amma waan gartee haraam dalaysiisuu irratti yoo sharxii ka seensifatu taate sharxii san inni nuu seenuu hin danda'u hin qabu jechuudha. Waadaa diiguun ammoo min sifaatil munaafiqiina sifa munaafiqtootaatirraachi. munaafiqni idaa wacada akhlafa yeroo baay'ilama seeni baay'ilama san diigaa jedhe sifti munaafiqaa nama munaafiqa hin ta'in keessatti ni argamti akka baay'ilama diiguufa akka kijibuufa ammoo sifti munaafiqaa guutuu yoo gartee nama keessatti argamtee namni sun munaafiqticha qulqulliidha jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam munaafiqa qulqullii إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر yeroo baay'ilama seenee baay'ilama diiga yeroo nama waliif falame anummaan irraa oolu jedheeti dhugarraa maqa yeroo amantee waatti kennite sii gana yeroo haasa'u ni kijiba tuni sifa munaafiqtootaati sifoolee tanarraa hundi isii nama tokko keessatti yoo argamte namni sun kaana munaafiqan khaalisan jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam munaafiqa qulqulliidha jeesu watakka wanni isaaf hin jiru munaafiqa qulqullii jee kanaaf sifa munaafiqaa ta'uu beeki munaafiqummaa sifti isii kana jechuu beeke amma eega gartee ta'uubaan si dhaqqabde yatuubu allahu calaa man taaba eega gartee duuba maaltu narra jira jetteeti ta'uubachuu barbaadde jechuu وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربي كان سبحانه وتعالى أكنجا توبدا قام ربي دي بأيام مؤمن توتا أكمل كويتنيف قام ربي كيسني دي بآدا هاجا أكمل كويتنيف يتوب الله على من تاب نما كما ربي إسا ديبئ كتوبة قد ربي توبة إراك إبلا إراك إبلا توبة كنافو ونسر جرو توبة تودا يوكا كت أمو وادا سنرت يوكا كت تاتي كفارتا كفلو سيقبت مسكين قدان سنياچسو يوكا أفسو مسكين قدان يوكا قبر بلسومسو يوكا قبر جراتي yoo kan hunda dhabe ammoo soomana guyyaa sadii soomanu santu barbaachisa yoon kakatin ta'ubaa qofatu sirra jira jenna yennoon tokkoffaadha dhaaddacha jaalalaa gaafattuun akkana jetti maqaan kiyya haa tuqaa haa jedhama anaa umrii kudha takkaa namni tokko na bute abbaan kiyya akkasitti ni kanaa godhe ilmoo solirra arganne boodarra ammoo wal hiikne eega wal hiikne booda amma gartee hukumin isin barbaadu jechuudha ilmoo ilmoo sun ka eenyuuti ammallee zakaa fixrii an hin baasne amatanga kana akkami jetti gaafiin kun deebi'eeti jira gaafiin amma deebisaa isiidhaatiif nu barbaachisu zakaa haga gartee nikaa isaa keeysa jirtu baasuun isarratti waajiba qallamni isarratti waajiba yoo akkam ta'e malee yoo isiin naashiza allatii naashazat ta jaarsarra of ol fuutu ta boontu ta qaalii jaarsaa diddu ta harka dhooytee biraa kutte sin beeku jetteeni jechu sokkitee yoo isii akkasii taate malee isiin amrii jaarsaa jala jirtu ajaja jaarsaa jala jirtu as deemii fi achi deemii isaa ka dhageessee bultu waajiba ta isarratti jechuudha nyaachisuun obaasuun uffisuun zakaa irraa kafaluun taligaan hundi isarra jira jechuudha. Yoo isiin lafa gadhiittee biraa dabarte osoo inni hin bahin jedhuun baate osoo inni gartee dura dhaabbattu dura dhaabbattu isiin wal baljettee kutte harka. Gaafa kana jaarsarraa intallituun homaan qabdu. Maariin gartee isiidha. Yeroo gartee duuba isiin akkanatti finqilte. Haala jaarsi jaalatuun. ka jaarsi gartee jala boo'u jaarsaaf maariin isiidhaaf gaafa kana yoo isinii ka barbaatte yoo ammoo inni mataa ofiitiif lafaa ka'ee ka hiiku taate ka isiin finqila kanaan argamsiisin yoo kaa ofiif ofirraa yoo hiike silaafuu hiike gaafa hiiku maarii gartee irraa fudhachuun qabu yoo ofiif garii nama hin hiikulleedhaan numa cinqaa numa rakkisa zabana itti dheerisa akkanumatti qallamni nama sanii dirqama ta'a intala saniif qalaba kennuun dirqama ta'a. Kanaafuu olumagalaan obboleettii keenya waan jennu jechuudha. Yoo innis ergatee ofirraa bika jirtu kanatti wallaggeettiidhaan bika kana jiraattee jaalala isaatiin bika kana jiraatte harka isa darbitee yoo hin dabrin isarra jira. Yoo isa harka darbitee ka dabartu taate jaalala isaa malee sirra jira jenna. Barakallaa fiik. Iyyannoo lammaffaadhaa. Iyyannoo dhaddacha jaalalatirraa. Waan jedhu gaafata maqaan kiyya aatu qaamaa jedhamaa jee. Ani egaa fuudhee amata jaha waggaa jaha ga'ee jira. waggaa lama gartee waan hin gahin keessatti ammoo ilmoo argadhe achi booda biyya namaa deeme biyya namaa ture amata jaa biyya amata afur gartee biyya namaa jira homaa gartee hin qabu homaan carraaqanne jechuu isaati jaartii dhagalii jettee wixxir gootee na qabde anaa mallaqa harkaan qabu ji'uma jahallee naa kenni jedheetiin dadhabee jedha maal naa dhaamtanii dhaamsa dafeetiin fudhadhaa jechuu isaati waan jennuun obboleessa keenyaan rabbi si haadha qabu jenna du'aa isii goona si'i mallaqni si rakkise jaartiidhaa si dhabuun rakkise si mallaqatu rakkise jaartii si dhabuutu rakkise yoo amansiifachuu dandeeyse kiisha kee haga gayu itti himtee yoo si amanuun ka danda'amu taate nama si amanu taate itti himi akka jirtu keessa kee yoo nama siin amanne taate waan gootuun qabdu yoo nama si amane ta'e hoo yoo nama siin amanne taate manguddootti fidadhu akka si amanan akka si amantu goosifadhu yoo nama si amanu taate si amantee kasin sobsiisne taate akkuma san waliin mallaqa ji'aan nutti yaa'u ka'amataan nutti yaa'u sanirra daaraa keessa gangaladheessa waliin jiraatu naa wayyaa kootti yoo isin jette halkanii guyyaa jedhini fiigi dhaqe maatiin kee si barbaadee yoo si dhabe mastaa'utiin daawutiin kama dura jirtu garsiistii jedhan duuba jaalalli tuni akka ibiddaati jedhan ibidda ka bira taa'ee jala tuttuqeetu oo'ifata ibidda yoo biraa fagaatte ni dhaama yoo jala teessiseen tuttuqin ibidda kana hin qaqabsiisin jaalalli akkasii ni dhaamti jaalaluuf jalaa hin dhaamsini rabbii keetirratti hirkadhu gamoorra keetti deebi waa'ee dubartoota keessatti rabbiin gartee jaarsarraa dhiirarraa heerumarraa turuu keessatti ji'a afurii fi guyyaa kudhan kaaye yoo jaarsi irraa du'e arbacata ashhurin wa cashraa lafa kaaye rabbiin jaarsi yoo irraa du'e bikka laalaatittuu jechuun bikka laalaa jaarsi du'uun laala gaafa laalaan jabduun itti jirtu sanuu ji'uma afurii fi guyyaa kudhan qofa turuu karaa godheef jechuudha. Laalassi jira amata gahii amata lama gahii achi booda jaarsa barbaadadhu hin jennan jechuudha. Li'annahu laalaan fedhinnaadha. Laalaa hamtuu waan taateef. Ji'a afuriif guyyaa kudhan booda akka isiin heerumtu shari'aan ayyama gooteef. Umar bin Khattaab ergaadhaa ture waraana. Waraana ergu kana keessatti warroota jaartii qabu fa'atu deema. Gaaf tokko mana jala deemee halkan osoma waa tottooyatu intala takka ta ofirraa ciistee siree isiitirra jechoota nazmiidhaa walaloo walaleessutti dhaga'e duuba. Taxaawala haadha leeylu washtadda jawaanibuhu. Waa hedduu ofte jechuudha halkan kun nadheerate akka homaan ta'a. Sa jaalalleen gartee wajjin taphadhu hin jiru maaluma kiyyan ta'a. Subhaanallah waan garaa nama nyaatu. Waan garaa nama nyaatu. haasofte jechuudha dhageeffateetuma fiigee galee mucayyoo isaa hafsa irratti ol seene yaa mucayyoo tiyya jaartii yeroo jaarsi biraa fagaate hangam obsuu dandeessi je'een ji'a afur jetteen duuba fiigeetuma seera baafatee waraana tokko yeroo erge akka inni ji'a afur biraan dabarre godhe jechuudha hin jirjiira ergeetti as deebisa san as deebisee ka biraa erge jechuudha. kanaaf isiin amma amata hagasii amata afur si'eeti amata afur si'eeti jechuudha kanaafuu. gama warra keetii fiigi jenna baarakallahu fiik
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuurul hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة